ndabasuhuje bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika aho muri hose musoza umwaka mushya muhire mutangira undi mwaka wa bibiri makumyabiri na kabiri kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyo aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro cy'uyu munsi tugiharire bagenzi bacu mu rwanda no mu burundi mu burundi turebere hamwe ibijyanye na politiki mpuzamahanga ikiganiro cyateguwe na mugenzi wacu eloge wirikaneza jewe ndayishimiye varisito umukuru w'igihugu cy'u burundi ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi ku ibwirizwa shingiro rya repubulika y'u burundi
kuva rero mu mabanga ku wa cumi n'umunani ukwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu buryo bwa gihutihuti bitewe n'urupfu rw'igiturumbuka rwa nyakwigendera perezida pierre nkurunziza bari guhererekanya ubutegetsi evariste ndayishimiye na leta yiwe hari vyinshi bamaze kugerako bishimwa ariko n'abamugaye si bake uhereye mu gisata c'imigenderanire n'amakungu agateka kazina muntu ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro ukurwanya abarya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ukageza ku butungane ukorohereza abanyamitahane no kurwanya ukudahana no kutihanganiranira mu vya politike ugusubiza hamwe na katolika abenshi basanga intambwe ikiri ndende kuva ari mu banga ya perezida ndayishimiye azwi ku izina ry'ubuhizi rya neva akanagitazira ku rubuga rwiwe rwa twitter amaze kugira ingendo zirenga zitandatu hanze y'igihugu harimo no ku cicaro gikuru ca onu new york muri amerika mu gihe we yasubiriye mu myaka itanu yiwe ya nyuma y'ubutegetsi no kubaho ku isi yagendeye igihugu kibanyi ca tanzania conyene pascal niyo nizigiye umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu bijanye n'imigenderanire y'ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu avuga ko hamaze guterwa intambwe nini kuva ndayishimiye yatanguye kuramutswa uburundi turavye kuva umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yafashe ubutegetsi mu mpera z'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri gushika ubu hamaze gushikwa ku intambwe ikomeye cane mu vyerekeye imigenderanire y'igihugu c'uburundi n'amakungu ubwa mbere hoho umukuru w'igihugu cacu yaratanguye gusanura imigenderanire n'ibihugu muri afurika murazi ko kuva ibihumbi bibiri na cumi na gatanu habereye intureka muri iki gihugu ivy'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu vyaseye n'ibitoseka kara cane ariko rero kuva umukuru uh, w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashikiye ubutegetsi yatanguye kuringaniza ingendo mu bihugu vyo muri Afrika bitari bike atanguriye ku bihugu bibanyi mu vyerekeye vy'imigenderanire hariho amashirahamwe akomeye yatanguye kwerekana yuko ashima intambwe Uburundi bugezeko mu gusubizanya n'ayandi makungu mu kugerageza kunagura ivyerekeye vya demokarasi ivyerekeye agateka kazi na muntu twovuga nk'inama ikomeye ya Nations Unies ijejwe umutekano yacikura Uburundi ku rutonde rw'ibihugu bitegerezwa kwama biriko birihwezwa muri iyo nama babona yuko ari ibihugu atamutekano kwirurimo haraza shirahamwe rijya rijejwe ururimi rw'igifaransa rihurikiyemo ibihugu bivuga igifaransa OIF nayo yarakuye ibihano ku Burundi turavye niwo muryango w'abanyafrika Union Africaine nawone waramenyekanishije yuko uburundi bumaze kugira intambwe ikomeye ko ari igihugu co kwizegwa hama uh, turabona no uyu muryango w'abanyaburaya bita union européenne yuko watanguye ibiganiro n'uburundi kera noneho ejo bundi leta zunze ubumwe za amerika zo zaramenyesheye ko ibihano bikuwe ku burundi ibihano bari bafashe kuva ibihumbi bibiri na cumi na gatanu murumva rero ko hariho intambwe ikomeye mu vy'imigenderanire hagati y'uburundi n'ayandi makungu bimaze gushikako ivyo vyose vyerekana yuko abategetsi b'iki gihugu kuri iyi ntwaro nshasha bakoze ibintu vyinshi cane kandi n'ubu bikibandanya kugira barabe ingene imigenderanire y'igihugu cacu n'amakungu yosubira itoto igakomera imwe mu migenderanire imaze kunagurwa biboneka n'aho impinga ikiri ndende ni ubucuti bw'uburundi n'u rwanda vyagaragariye mu birori vyo guhimbaza imyaka mirongo itanu n'icenda iheze uburundi bwikukiye perezida ndayishimiye yavuze ko abarundi n'abanyarwanda ari abavukanyi amenyesha ko ari intambwe n'ibihe bishasha mu migenderanire y'uburundi n'u rwanda ntimwaba mubibona neza abarundi uru rugendo mugize ngaha ah, ni nk'igitangaza babonye mu gihe hari haheze iminsi turiko turavyaruzanya ico nagira ndababwire ni kimwe ico nagira ndabamenyeshe ni kimwe mu kirundi no mu kinyarwanda tubivuga kumwe icerekwa n'ikibona ikibwirwa n'icumva kandi mu migenzo y'ikirundi n'ikinyarwanda tuvuga tuti agafuni kabagara ubumwe n'akarenge kubona rero uno munsi mutuzaniye akarenge birafise ico bisigura twabonye kandi twumvise turizeye neza yuko kuva ubu hariho igitabo twari tumaze imyaka twandika uburundi n'u rwanda turizeye yuko ubu tugira tugisome kugira ngo dutangure igice gishasha ubu ni umwizero yuko kiriya gitabo twari tumaze iminsi twandika tukira tukizingure tugisomere hamwe hanyuma tugipfundikire duce dutangura igice kindi cy'ico gitabo twavuga tuti buce bw'ubwuzure bushasha turizeye yuko rero ibya kera turiko turabisozera ibishasha bigira bishike abarundi ndabasavye guca mutangura kugendereza ibihe kugira ngo twifate nk'uko ibihe bimeze edward ngirente umushikiranganji wa mbere w'u rwanda nawe yatangaje ko yatumwe na perezida kagame yemeza ko u rwanda rwiteguriye gukorana na perezida ndayishimiye Je voudrais réitérer l'engagement du Rwanda à travailler avec vous, Monsieur le Président, pour renforcer...
ngomba kwibutsa ubushake bw'u rwanda bwo gukorana namwe nyakubahwa perezida mu gutsimbataza imigenderanire yacu ndizera neza ko twembi twiteguye gukora dukomeza tunateza imbere imigenderanire y'ubucuti hasanzwe no gufashanya ku bw'ineza y'amahanga yacu igihe kirageze co kwishimikiza inkingi zishikamye z'ubucuti bwacu bwa kera n'umuco kugira tugere ku iterambere rirama de parvenir à la prospérité et au développement durable.
bwana niyo nizigiye yasanga imaze gushikwako hagati y'ibihugu bibiri bibanyi biteye igomwe nibaza yuko intambwe ikomeye yamaze gushikako kuko abakuru uh, b'ibihugu byacu baramaze kubivuga bose uko ari babiri ikindi naco ni uko abategetsi batari bake bahuye ibikomeye vyarabaye burya iyo abategetsi bakomeye bamaze kuvuga yuko biteguye kugira ngo banagure imigenderanire ni ukuvuga yuko baba bari mu nzira nziza igisigaye rero ni ukuraba uh, ingene biringanizwa bifata umwanya kuko n'abategetsi bafise akazi kenshi kandi ibintu ijana n'igihe kuva bibiri na cumi na gatanu imigenderanire yaratosekaye cyane kuko uburundi bwaravuga ati u rwanda rwakiye abantu bagiye mu ntureka bahase gusenyera ubutegetsi ati kandi burafasha n'abantu batera igihugu n'u rwanda nagone rukavuga ko mu burundi ho bari habasi b'u rwanda ho bari abantu baza gutera u rwanda baciye ku isi y'uburundi ntibyagirize bikomeye ivyo vyagirije muri politike bitera icuka kibi mwarabonye ko hari n'igihe abenegihugu baja mu ibarabara bakiyamiriza abategetsi b'ikindi gihugu igikomeye ni uko ibihugu vyacu vyosubira kunywana abarundi bakaja mu rwanda abanyarwanda bakaza mu burundi atawandya wangura atawutinya ngo jewe mpeva nsigaye agatwe mugabo bakavuga ati turavukana dufise ibihugu bibanye imyaka n'imyaka yuko twosubira kugira imigenderanire ikwiye ibihugu vya afurika bivuga nk'ururimi nka rumwe bifise kahise nka kamwe bifise imico imwe nibaza ko ari naco gituma kenshi gakunda gucamo kubera twegeranye cane mu buryo bwose naho uyu muhinga yishimiye intambwe hagati mu gihugu hari abanyamigambwe bavuga ko atakigenda na cane cane mu gisata c'agateka kazina muntu no kubahiriza ivyiyumviro vya politike agaton rwasa rongoye umugambwe senere wa mbere ufise abanywanyi benshi mu gitabwanwa n'ubutegetsi ni umwe muri bo kuva amatora ya bibiri na mirongo ibiri arangiye agakomye kose birukanka gufata abaseneri birukanka gufata abahoze mu gisirikare cya leta hariho abarenga amajana abiri bamaze gufatwa kuva muri icyo gihe atamitahe hariho abarenga mirongo ibiri bamaze guhasiga ubuzima n'ababuzwe irengero mugabe ikibabaje ni uko umenga hariho abantu barengeye amategeko ugasanga abantu barafashwe baragiye bajanye muri to- muri dokimentasiyo barahondaguye abantu no kumugara bakavayo bamugaye rimwe na rimwe kuvyagirije bitagira ifatiro urashaka kwagiriza nk'umuntu afite imyaka mirongo itandatu watunze ibigwanisho ntavyo bamufatanye bakora n'abarobera abarobera ntushobora kuvuga ngo ngo bari hehe ni bande ni ingendo yo kugira ngo umugambwe sndfdd ubeho wonyene ababikora ntiba- ni ba bandi nyene ni abajejwe iperereza hirya no hino ni urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi ni igipolisi mugabo ugasanga kenshi abo bantu baja kwagirizwa ibintu mu mugambwe seneri twe tutarimo umugambwe seneri twebwe nta vy'intambara turimo mugabo abantu bose ukumva babagiriza ngo ibiroberi ngo imigwigo y'abagwanyi ngo ibiki n'ibiki hari nk'abafashwe bafatwa kubera ko baregeranya intererano y'umugambwe ko twaravuze ko dushaka kubaka ingoro y'umugambwe ni ikintu gisanzwe mugabo abantu ngo bariko batoza amafaranga ngo y'abagwanyi ariko abandi nka felicende w'uburundi arongoye ihuriro ry'imigambwe mu burundi asigura ko ivu u rwanda rwasara ukuhuguza mera nk'utangaye gatoya ihuriro ry'imigambwe ndongoye twebwe ibibazo nk'ivyo ntibinavugwa ubu turi ku kivi abo bantu abatotezwa bafatwa ni bande ko bataza kubivugira mu ihuriro ry'imigambwe nibaza ko boza tugafasha tukabwira iyo leta bavuga bati bafatwa na leta canke bicwa na leta iyo leta tukayibwira urumva rero twebwe ngaha biratutangaza rwose yateye akagere urunani nibaza kubona yuko umugambwe wiwe udaseruka eh, mu ihuriro ry'imigambwe ati rero ngume ndondera uko novuga ngume nerekana kombaho perezida ndayishimiye aho aheruka mu nama ya onu y'abakuru b'ibihugu n'amareta mu mpera z'ukw'icyenda yabwiye abari bahari ko leta yiwe ikora imigambi yagiye inama n'imigambwe yose ariko umukuru wa senera abyumva nk'umugani ahanini naho rero bica binyurana nimba bavuga yuko ibyo bakora baba babyumvikanye n'imigambwe byogenda gute ngo usubire wagirize umugambwe wicanke uriya ko wowe uri mu nzira yo guhungabanya umutekano witwaje ibigwanisho mbega abantu baba bagishwa inama n'ingingo hanyuma bakiyumvira kurwana erega kurwana si umunezero kurwana ni nko kwiyahura barakwiye kwikibuka nimba biyumvira ko abantu bashobora kuja mu ntambara nibakosore ivyo byotuma abantu baja mu ntambara bikebuke impera n'imperuka iki gihugu ni cy'abarundi bose ntibizokwama mwene uko abarundi hazogera igihe bavuga toya abanenga imikorere ya leta si rwasa gusa na liberani bashira kandi umuvugizi w'umuharima burundi buhire yunga muri yiwe amahoro n'umutekano mu burundi no ku barundi birateye agahinda kubona abarundi benshi bafatwa n'inzego z'umutekano bakababuriza igufa gushika n'aho bapfa abandi nabo bakazimangana uburorero ni bwinshi kubona abanyororo mu ibohero ry'igitega basha bagatukombera abacunzi ibohero bakanka kubatabara gushika n'aho leta ibesha ku gitigiri c'abahasize ubuzima n'akarorero kandi kerekana ko agateka kazina muntu n'abanyororo bitubahirizwa ubugira gatatu ubutungane bukorera ku gitsure c'abategetsi ntibwigenga igiturire carabaye ndanse abarundi baranyagwa amatongo izuba riva ntibaronke aho bitura ingenere y'ubutungane bukora nabi umukuru w'igihugu we nyene yaravyemeje ariko ntiyafashe ingingo yo guhindura ibintu ubwa kane ikiza c'umugera wa coronavirus cahitanye abantu benshi kubera leta yavuze indimi nyinshi gushika n'aho abategetsi bicandagisha binyegeje aho kwicandagisha izuba riva kugira batange akarorero batanguze isekeza ry'ugucandagisha abarundi bose ubwa gatanu mu gisata c'indero n'agahomerabunwa kubona abana biga bagerekeranye bicaye ku mabuye umengo leta ntavyo ibabaye ariko amahera y'ibikorane araboneka canke kubaka ibibuga vy'umupira w'amaguru ubutunzi bw'igihugu n'ubukene mu banyagihugu birateye agahinda abarundi benshi imiryango irakenye bimwe birengeje ariko leta ikaguma ibaka amakori canke ngo baterere mu bikorwa vy'umugambwe uri ku butegetsi uburundi ni igihugu ca mbere uno munsi gikenye ku isi ubwindwi ingingo zifatwa zo kubomora amazu y'abanyagihugu atamuzi bukiro canke kubuza abarundi batunze inka kuziragira ku misozi nk'uko vyamye ivyo vyose ni uguhohotera abanyagihugu imvugo y'umukuru w'igihugu iherera mu majambo nta mukuru w'igihugu ariri imbere y'abatwara arafata ingingo agahindura ibintu ku neza y'igihugu n'abarundi ubw'icenda impunzi zigorewe mu makambi y'ibihugu bibanyi aho umukuru w'igihugu yofata ingingo kugira zitahuke leta irungika ababatoteza mu ncamake nta kintu cahindutse na gatoya ubwicanyi burabandanya bukorwa n'inzego z'umutekano abantu babandanya bazimira ubutungane buracari ubwa ngondagonde amacakubiri arigishwa izuba riva n'abategetsi ivyatumye ibihano bifatwa ntibiravaho na cane cane amasezerano y'arusha yofashije gutora inyishu ku ngorane z'agateka kazina muntu z'ubutungane z'ubukene bw'abaendanse asa n'ayahambwe burundu ivyo bihano avuga bikigumijweho ntivyafashwe n'umwe bwa buraya mu ntango z'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ariko uwuserukira uwo muryango mu burundi claude bocu yemeza ko habaye impinduka ziboneka akaba amaze amezi menshi mu biganiro vyo kuraba uko vyofutwa ahari kwa mirongo ibiri na rimwe ukwa gatandatu ahejeje kwakirwa na perezida J'étais venu l'informer en, en primeur des orientations qui ont été prises euh, dans des, des groupes de travail euh, internes aux institutions européennes, associant... euh, nari naje kumuha amakuru y'umushuhira ko hari ingamba zafashwe n'imigwi itandukanye urikiyemwo ibihugu mirongo ibiri n'indwi bigize ubumwe bwa buraya ku bijanye n'uburundi mu mpera z'ukwezi guheze iyo migwi n'umutima umwe yafashe intumbero yo gukora ku buryo hafutwa ingingo yahagarika imfashanyo zahabwa leta y'uburundi ni intambwe ikomeye kandi ihambaye mu myumvire y'abashikiranganji y'ibihugu vya buraya hamwe n'ibisata bitandukanye bose barakurikiranye ivyabaye mu burundi ubwo rero izi ngingo zifatiye ku mpinduka nziza zashizweho n'umukuru w'igihugu mu vyerekeye intwari ibereye igihugu kigengwa n'amategeko hamwe no kubahiriza agateka kazina Et muntu c'est des évolutions positives qui ont été initiées par le président de la République en termes de bonne gouvernance, et d'état de droit et de droits de l'homme que euh, ces mesures ont été prises.
mu kurindira ko ibihano bikurwaho perezida evariste ndayishimiye hari ivyo ahurizako n'abatavuga rumwe nawe ukutigenga k'ubutungane ahari mu mpera z'ukwa munani uyu mwaka ahura n'abaserukira amasentare mu gihugu n'ibindi bisata vy'ubutungane kubona abarundi bantora bakashira imbere yabo ngo ndabarongore ngasanga nta komine n'imwe ibuzemwo n'imiburiburi abantu mirongo itanu bariko bararira barizwa n'iki ubutungane mbwira umukuru w'igihugu wacu biki wogira iki uru na cane cane uzirikana neza ico ujejwe uzirikana neza ico ujejwe ugaza usanga bose bariko bararira umuto akarira umukuru akarira bose bakarira none ico gihugu guhera ku mukuru w'igihugu arira umwenegihugu akarira umunyamahanga arakeneye uburundi akarira ico gihugu ni cahere kandi arira kubera ubutungane ico gihugu citwa ngwiki ndagenda mwikomini nyaricubahiro umukuru w'igihugu twebwe ingorane dufise ni ikibazo c'abacamanza ubukene dufise tubutewe n'abacamanza ubu ntukironka urubanza utagurishije impene utagurishije inka utagurishije itongo ntugitunganirizwa ubukene bwose rero ubona dufise nturondere ngo twe turabakozi turakora turorora turarima mugabo vyose tubihereza mu bacamanza abandi bakambwira bati nihaba ubona ubwicanyi buriko buraba muri iki gihugu butegwa n'abacamanza kandi ni yapado justice publique iriya justice prive iyo ata mucamanza ariho baragwicira abanyamahanga bafise imitahe yabo ntibakiza mu burundi muca muja inama y'ingene murya amahera yabo ntaho baburana muga mushaka iterambere bose barahevye kuza ahantu hatagira ubutungane hoza umunyamahanga gute kuza mu mutahe wiwe yibwa ntihagire umuburanira umurundi asigaye yanka emwe kugira akore proje ntiyemera avuga ati ndazi ko baca bayinyiba kandi nta wuntunganiriza no ico gihugu kizotera imbere gute amarira yabo yarashikiriye je ndavuga imbere yuko ndira reka mbaze gende ndirira imbere yabo ninasanga ari barubura kigongwe nzoca mpeba aha nta kigongwe munyumvira ndiko ndarira imbere yanyu nta kigongwe munyumvira ndiko ndarira imbere yanyu munyita se barundi ibi barabihurizako na frederic bamvuga inyumvira yigeze kubicegera c'umukuru w'igihugu mu bihe vya leta y'imfatakibanza nasanze ubutegetsi bwa evariste bushimikiye ku bintu bitatu hari ikintu cy'iterabwoba kibonekeje mu kwica abantu eh, mu kuniga abantu mu guca abantu imitwe eh, mu kwahura abantu bakabashyira ku migozi mu kugenda gu- kurondera abantu mu, mu nkambi bahungiye bakabiciraho cyangwa bakagira ngo bataye ku nguvu ibyo ni iterabwoba inkingi ya kabiri ni inkingi ijanye no gukenesha abantu ibi byo guturira amasoko ibi byo komora abadandaza ibi byo gukurikirana umuntu wese afise ifaranga badafise ko uruhusha ibi byose byo kusaba abantu bose amahera ibi, ibi byose by'uko abantu baza bararima babaha bakabarangura hama bakabibagurishako icya gatatu ni ibi byo bakoresha ibi byo kwemera byo kubwira ngo abantu ngo imana irababona ngo burya ibiturimo turagira n'imana yabidutumye burya imana twarayishyize imbere burya imana turi kumwe abantu rero bakaja nago mugo ntibamenye yuko ari abantu bariko barishimikiza imana bitwaza imana kugira ngo babagirire ibibi ejo ntibazavuge bati si twebwe ni imana ariyo yabidutumye mugabo Kasim Abdul umukuru w'umugambwe IPDS Gamibanga asanga harabaye impinduka nyinshi kuva Perezida Neva aroreka ubutegetsi turashima rero ko hamaze kugwa mu migambi yari yashyize imbere twarabonye yuko hariho ugushaka gukomeye kugira ngo iyo migambi iranguke aha umuntu yovuga nk'ibijyanye nko kurwanya ba kaboko ngira murabona murazi yuko hariho abatari bake bamaze kubogozwa n'abari mu bibanza byo hejuru turabona neza yuko hariho ugushaka kandi wumvirije n'amajambo ashikiriza aho aciye hose aragenda atanga impanuro y'uko abarundi bova mu muri iyo ngeso yo gusesagura amatungo y'igihugu cyangwa kunyuruza amatungo y'igihugu turabona kandi yuko umukuru w'igihugu nyine icyubahiro basi ndayishimiye ashyira ingufu nyinshi mu bijyanye no kubahiriza agateka ka zina muntu hamwe umuntu yofata nk'akarorero nko mu ijambo yashyikirije abarundi tariki zitanu z'ukwa kabiri igihe duhimbaza ubumwe bw'abarundi yavuze ati mukore ibindi ibyaha byose ariko icyaha cyo gusesa amaraso abarundi mukireke iryo rero ijambo nk'iryo rivuye ku mukuru w'igihugu urumva yuko kiba ni ijambo abandi bose bategereza guca bakurikira hanyuma turabona kandi mu kijyanye no guteza imbere uburimyi turabona yuko by'ukuri hariho ingufu zidasanzwe ziriko zirakoreshwa ku buryo umuntu yakwibaza yuko hamwe abarundi bose hamwe izindi nzego zose zica zikurikira yuko mu minsi ya vuba abarundi dushobora gutsinda inzara tugarutse gato ku burenganzira butandukanye ishyirahamwe mpuzamakungu gita ubwigenge bw'itangazamakuru rsf ryashize uburundi mu kibanza cy'ijana na mirongo ine n'indwi bwunguka ibibanza cumi na bitatu byose ugereranije n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri aho nofkoja ritwara ku mugabane wa afurika yavuze ko ahanini byatumwe n'ifungurwa ry'abamenyeshamakuru b'ikinyamakuru cigenga iwacu barekuwe buca haba noheri inyuma y'umwaka bari mu buroko mu byo bagirizwa hakaba harimo guhungabanya umutekano w'igihugu bakaba bagira bagiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu ariko uwundi muryango ukingira ubwigenge bw'itangazamakuru cpj ufite icyicaro new york uheruka kuvuga ko nata munyamakuru afunzwe mu Burundi bidasigura ko byose vyera ngo de muzoki mumo wa burongoye mu karere ka afurika yo munsi ya sahara n'iy'ubuseruko There are countries where journalists were imprisoned last year, where we didn't find any journalist imprisoned as of December 1 this year. For instance, we have Burundi, where the Iwachu journalists.
hariho abanyamakuru bari bafunzwe umwaka uheze ariko atanu umwe twasanze afunzwe uyu mwaka urugero hari uburundi aho abanyamakuru ba iwacu barekuwe mu mpera z'umwaka uheze dufite na sudani y'umanuko aho muri raporo y'umwaka uheze hari abafunzwe mugabo uyu mwaka nta n'umwe cyo kimwe na uganda none izi mpinduka zoba zerekana igicapo cyiza muri byose mu kumenyesha amakuru muri ibi bihugu uburundi sudani y'amajyepfo na uganda haba namba kuko naho ata munyamakuru yari afunzwe kugera ku wa mbere ku kwezi abanyamakuru baracahura n'ibibazo bikomeye muri ibyo bihugu hagati aho ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi bahungiye mu bihugu by'akarere baratahutse bamwe mu bakiri hanze y'igihugu basigura ko amabi bahunze n'ubakiri impamo jewe nk'impunzi ingene mbona ubutegetsi bwa evariste ndashimiye nta cyizere na gito ndabuha ubutunzi bwongera busubira inyuma kandi abarundi mirongo icyenda ku ijana bari mu bukene buzura inzara bwokora amakara nta n'icyo ariko arakora ngo abanyapolitiki bahunze n'impunzi zigorewe mu buhungiro ngo zihunguke kubaka igihugu sindagera gutahuka yego abantu bagenda ntibitahukire twe natwe dusigare amahoro nitwabona hari amahoro tuzotahuka nabyo niteguriye guhunguka kuko icyo nahunze ntikirahava nahunze agatotezo nahunze amacakubiri afatiye ku moko nka twebwe twahunze atari uburundi bwacu umugore yahukanye umugabo niwe aza gucura twebwe rero tutashe burundi butadukeneye ntigoreka kutunyuruza na twebwe twe naco bituraba ko kuko mu burundi nta mutekano uriyo ubwa mbere nabasaba ko banza guhagarika ubwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza barafunguye bajya abantu ibihumbi icenda bafunzwe barafashe abicanyi bari mu nzego za leta mubona hari amahoro ni umunsi nzobona ko ibyo bintu byose bahamagaye ngo bagire ibiganiro umuntu akaryama atakirara ku mugono tuzotaka si kilometero mirongo itatu nongaho imuyinga si hafi umuhingaje haho birantamije yanonosoye ivyerekeye politike n'imibano asanga muri vyose umugambwe sende dfdd yavuze porogaramu wagumye ko kuvuja ku butegetsi mugabo akemeza ko mu mvugo hari vyahindutse umuntu yovuze ko cyahindutse mu gihe ibintu byose abantu bahora bidogera leta yari ihari imbere yiwe hari iki- kiba carahindutse uravye eh, abantu bidoga cane cane ku bijanye n'abantu birirwa bicwa n'abantu birirwa bafatwa ntibabone irengero birirwa bahohoterwa ibyo bita torutire n'ibindi amaraporo asohoka umuntu abona vyerekana yuko atana kimwe cahindutse kuko abantu babandanya bicwa ntibanyuruzwa bagatorwa ibiziga aha na hariya harabona badatorwa ni- n'ire- batabonekwa n'irengero bafatwa bagahohoterwa uh, ubuzima tsinda n'aho bashengera ikimenyetso cerekana yuko ata kintu kiba cahindutse ca kabiri ni uko umuntu yari kuvuga ati hari cahindutse mu gihe nko mu- mu mwidegemvyo wa politike imigambwe ishobora gukora igakorera ku mugaragaro yisanzuye ariko ubiravye nuko umengo ubu hari umugambwe umwe wonyene ushobora gu- kurangura imirimo ya politike ivyo rero ni vyari bihitiye guhera mu bihumbi bibiri na cumi eh, cari na cumi na gatanu ca gatatu eh, twahitiye twumva eh, vyabaye mu burundi yuko abantu bafatwa abantu bicwa bagirirwa nabi usanga harimwo abantu bari mu nzego z'umutekano z'igihugu caba igisirikare caba igipolisi caba ca gisata kijejwe iperereza mu gihugu ivyo birabandanya guhera mu bihumbi bibiri na cumi na kane na cumi na gatatu havuzwe imigwi y'urwaruka rw'imbonerakure tera ubwoba abanyagihugu yasubiriye inzego zimwe zimwe yasubi- yasubiriye inzego z'umutekano ari isigaye ikizura isigara umutekano ataruhusha ibifitiye ndetse ubu ho bavuga yuko bahawe n'inkoho norangiriza ku bijanye n'ubukene bwo gukora amakara bugata umugambwe sinde dfdd ugiye ku butegetsi umuntu yofata ikintu gisanzwe gitoya abarundi bari bafitiye uburenganzira dufate isukari igihe sendedefdede ija ku butegetsi ikiro c'isukari cagugwa hagati y'amajana ata- atatu na mirongo itanu n'amajana atanu bivanye n'aho uri ariko ubu ico kiro kigugwa iyo ukironse hagati y'ibihumbi bitatu cyangwa ibihumbi bine ndetse hari n'aho bava kubishika no ku bihumbi bitanu mu mvugo hari cyahindutse urumva yuko umukuru w'igihugu akankama akakankamira abo bakorana ndetse rimwe na rimwe akerekana n'uko yihebuye bamutanye igikorwa cy'abarundi bakeneye cyane cyane n'ingiro ibyo bintu byose bikorwa ahanwa bangahe hakurikiranwa bangahe abo bantu bahanwa gute ntawe ushobora kubimenya ntawe ubona impinduka zihari muri kino gihe hamwe n'ivyo umukuru w'igihugu yikoze ku ncabwenge zo mu gihugu hagati n'iz'abarundi ziri hanze kugira ngo arabe yuko yozamura ubutunzi hari mu kwa cumi na rimwe umuhinga mu vyerekeye ubutunzi prosper niyoboke asigura ko intanga ari nziza abivuga afatiye ku tundi twigoro n'ishaka perezida ndayishimiye na leta yiwe bamaze kwerekana mu gisata co kuzamura ubutunzi twakora isimo naho tuba ari nini cyane ubwo twe tutara ku ngezo zi- zi- zi- nka zibiri ubona two turaba ariho uvuga uti ubutunzi aho bugeze birava ku gushobora gutunganya umwimbu hariho n'ikindi n'urundi ruhande twurabira ko ni kiza cateye ahanini ku isi yose hamwe ikagira ingaruka zishobora kuzingamika cyangwa zishobora kugira i- uruhara runiniya mu iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu kanaka n'uburundi bwarakozwe ko nico mvuga nti kugira turabaho isimo rigeze turabe muri rusange tugafatira hamwe eh, ibyo byose ibyo twa- vyashoboye gukora vy'indani n'ibindi vyoba vyarabifashi bishobora gukora ivyo hanze turavye ubu- ubutunzi ruvuga kugira turusheho kubona neza umuntu atanga icitegerezo ciza tugafata imice mikuru mikuru igenga ubutunzi igenga iterambere ry'igihugu ico twokwita secteur y'ibanze twita secteur primaire ifatiro rino niniya mu burundi bwacu turavye aho ubutunzi bwacu bugeze n'iyo butunganije secteur primaire twavuga nk'uburimi dusanzwe tuzi ko bukoresha abantu barenga mirongo icenda kw'ijana b'abarundi cane cane abarundi eh, basanzwe ari abarimyi eh, ba ruguru ni nabo ubutunzi buhagaze ko cane mu ico gisata hariho utwigoro dutandukanye eh, tujanye no kurima eh, isi bayikingira n'ibindi twavuga tuti turavye nk'ivy'ubutare kuropora tuvuga amabuye y'agaciro harabaye inzego zijaho barasaba bangiriye kugira ubutunzi buvuye bushobora gufasha igihugu nivyo bavuga ko ari twigoro twaye turaba ikindi kintu bavuga intumbero ko barakora bijanye n'ivyo gushira amashirahamwe abakiri batoyi imiyabaga kwiteza imbere avyone turabona ko bifise uruhara akarusho bishobora gutuma ubutunzi bukora ngo navyo ntuvuga nti bukariza ubwenge bagashiraho ivyangombwa bikenewe vyo kutoreza insinga zo travail rero ngene batunganya imigambi ngene bashyiramo ngira imigambi imigambi ikihaguka ngene baha intumbero yindi twarabonye ko ari akarusho ko gushaka kurondera ko abanyamitahe boze bakaza mu burundi umva bisaba kwitegura aho hose mugabo birafasha ko umaze kubona nko ku mukuru w'igihugu amaze gushika aha yarasohotse ibigo bitandukanye akaba asohokana n'abagize atungo batandukanye niyoboka ariko wahanura ko mu bikorwa byose abahinga bogishwa inama kugeza no mu gutora amafaranga leta ikoresha buri mwaka umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye ibindi yazwi ko kuva aroye mu mabanga ni ukwiyungana n'ishengero katolika imigenderanire yaryo n'ubutegetsi yari imaze imyaka irimo agatosi mbere ibikorane byose yatunganya harimwo n'ibirangiza umwaka vyama vyugururwa n'abakozi b'imana bo muri katolika ikindi ni uko n'ubwo uburundi bukinengwa gufata minenerwa ikiza ca covid 19 yabaye yakija ku butegetsi ashiraho umugambi wo kuyirwanya yongera yemeza inkingo mu gihugu n'ata mutegetsi n'umwe yigeze yuguruza ku mugaragaro isekeza ryo kwikingiza mwakoze mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro co kuri uyu munsi eloge wirikaneza nakibateguriye ndabifurije ukororanirwa mu vyanyu no mu banyu mu bino bihe vy'iminsi mikuru irangiza umwaka naho ubutaha turamushimiye mugenzi wacu eloge wirikaneza noneho twerekeze mu rwanda turebe politiki y'u rwanda n'amahanga ni ikiganiro cyateguwe na mugenzi wacu eric bagira ubusa twongeye kubasuhuza inshuti z'akadasohoka abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika kuri mikoro i kigali mu rwanda murumva eric bagira ubusa muri ya gahunda tubagezaho ingingo nkuru nkuru mu byaranze umwaka kuri uyu munsi turasubiza amaso inyuma turebe uko politiki n'ububanyi n'amahanga byari byifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe turareba hagati y'u rwanda n'amahanga ndetse tunagaruke kuri politiki nyirizina y'imbere mu gihugu mbere yo gutangira kwibukiranya uko byari byifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe hagati y'u rwanda n'amahanga ariko tubanze twumve uko u rwanda rwari rwifashe ni mu ijambo perezida w'u rwanda paul kagame agenera abanyarwanda agaragaza uko igihugu gihagaze kwishyira hamwe byaba mu karere cyangwa ku mugabane wa afurika bikomeje kuba ku isonga muri gahunda zacu dukomeje gushimangira umubano w'igihugu cyacu n'ibindi bihugu byo mu karere turimo ndetse no hanze yako tunashakisha ibindi bishya byatubyarira inyungu twese ibi birimo ubufatanye mu gukemura ibibazo by'umutekano harimo muri repubulika ya central africa na mozambique u rwanda rushobora kugira ubwo bufatanye n'ibindi bihugu kuko umutekano n'umutuzo by'igihugu cyacu birinzwe kandi bikomeje gushyirwa imbere tugakomeza kandi kureba ko umuntu wese wahungabanya umutekano n'umudendezo by'abanyarwanda yashyikirizwa ubutabera kugira ngo abibazwe reka dukomeze dukorere hamwe kandi twubakire ku byo tumaze kugeraho
dutangire twibukiranye ko nyuma y'imyaka igera muri itandatu u rwanda n'uburundi bidacana uwaka bibiri na makumyabiri na rimwe isize ibimenyetso bica amarenga ko umunota ku wundi paji y'imibanire ishobora guhinduka ubwo uburundi bwizihizaga isabukuru y'ubwigenge ku nshuro ya mirongo itanu n'icyenda u rwanda narwo rwagaragaye muri uwo muhango rwahagarariwe na bwana eduard ngirente minisitiri w'intebe ijambo yavugiye igitega ku murwa mukuru wa politiki mu burundi ryumvikanisha ubushake mu kuzahura imibano
Président de la République du Rwanda et du peuple rwandais, je tiens à vous adresser nos vives félicitations mu izina rya paul kagame perezida w'u rwanda no mu ry'abanyarwanda mfashe umwanya ngo mbashimire bwana perezida n'abarundi kuri ibi birori by'ingirakamaro by'isabukuru ku nshuro ya mirongo itanu n'icyenda mu burundi bumaze bwigenze mboneyeho akanya ko gushimira perezida evariste ndayishimiye kuba yadutumiye muri aka kanya k'amateka y'igihugu cyanyu tuzirikana ibihe byiza n'uburyo twakira mu rugwiro kuva twagera i bujumbura ndashaka gushimangira ubushake bw'u rwanda mu gukorana namwe bwana perezida mu gushimangira ubufatanye bwacu bukomeye nizera ko twese twiteguye gukorana dutsimbataza imibano yahoze y'ubucuti mu butwererane kubw'inyungu z'abaturage bacu
muri uwo muhango wo kwizihiza isabukuru y'ubwigenge bw'u Burundi perezida w'u Burundi generali majoro Evariste Ndayishimiye nawe yavuze ko intambwe u Rwanda rwateye hari kinini isobanuye abarundi uru rugendo mugize ngaha ah, ni nk'igitangaza babonye mu gihe hari haheze iminsi turiko turavyaruzanya ico nagira ndababwire ni kimwe ico nagira ndabamenyeshe ni kimwe mu kirundi no mu kinyarwanda tubivuga kumwe icerekwa n'ikibona ikibwirwa n'icumva kandi mu migenzo y'ikirundi n'ikinyarwanda tuvuga tuti agafuni kabagara ubumwe n'akarenge kubona rero uno munsi mutuzaniye akarenge birafise ico bisigura twabonye kandi twumvise turizeye neza yuko kuva ubu hariho igitabo twari tumaze imyaka twandika uburundi n'u rwanda turizeye yuko ubu ubu tugira tugisome kugira ngo dutangure igice gishasha turizeye yuko rero ibya kera turiko turabisozera ibishasha bigira bishike nico gituma uyu munsi w'itariki ya mbere mu kakaro itubereye ikimenyetso gikomeye cyane ku barundi sokuru wacu petero nkuru nziza yamatubwira ati mumenye kugendereza ibihe none rero uno munsi abarundi ndabasabye guca mutangura kugendereza ibihe kugira ngo twifate nk'uko ibihe bimeze ahandi hoho tutazi kujana n'ibihe wosanga duciye tugenda bigura intege tugashika dutevye iyo tuja none rero mwa nyakubahwa nyakubahwa mushikiranganje wa mbere udushikanire ubutumwa bw'abarundi ku nshuti zacu abanyarwanda bose na cane cane mudushikanire indamutso yacu kwa nyiricubahiro paul kagame umukuru w'igihugu c'u rwanda umubwiye yuko twakengurutse cane akakarenge mushikaye ngaha mu burundi kandi kaduhaye umwizero ukomeye si ku munsi w'ubwigenge bw'abarundi abantu bashobora gushingiraho gusa nk'ikimenyetso cy'uko imibano y'ibihugu byombi bituranye yaba igiye kuzanzamuka ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ku bihugu byombi nabo barahuye baraganira hari n'abategetsi bategeka intara y'amajyaruguru iy'uburasirazuba iy'uburengerazuba bw'u rwanda iy'amajyepfo bahuriye ku mipaka n'abategeka intara za cibitoke kirundo na muyinga bakaganira ku bibazo bigaragara ku mipaka imibano y'u rwanda n'uburundi yatosekaye cyane kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku butegetsi bwa nyakwigendera petero nkuru nziza wategekaga uburundi uburundi bwashinje u rwanda gushyigikira abashatse guhirika ubutegetsi bwa perezida nkuru nziza igihe yashakaga kwiyamamariza indi manda kuva ubwo impunzi z'abarundi zitari nkeya zahungiye hirya no hino ku isi uhereye mu rwanda magingo aya abatari bake nabo bamaze guhunguka basubira mu burundi icyakora imipaka yo iracyafunzwe madame niyubahwe inesi sonia uvugira minisiteri y'ububanyi n'amahanga mu burundi aha yasobanuraga impamvu imipaka ihuza uburundi n'igihugu gituranyi igifunzwe nk'uburundi bwarasabye u rwanda yuko bwotanga abarundi basanzwe bari mu rwanda bagirizwa yuko bashatse kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'uburundi icyo ntikirashyirwa mu ngiro kubw'ibyo rero imigenderanire iriho ni myiza mugabo turacakeneye kuyitosora ari nacyo gituma imbibi zitarugurura igihe imipaka yaramuka yongeye kuba nyabagendwa imigenderanire igasubira nk'uko byahoze nta kabuza ko byafasha abatari bake cyane abaturiye iyo mipaka ku mpande zombi turabisanga mu byifuzo bagejeje kuri radiyo ijwi rya amerika tukumva yuko hari n'indi mishyikirano iri mu rwego rwa diporomasi irimo iraba nayo turayumva dutegereje igisubizo kizavamo gusa icyo twabasaba bumvikane bahuza ubuzima bwongere bugaruke bibuke ko abanyarwanda n'abarundi turi abantu bamwe rwose turi abantu bamwe kuva kera twavutse twisanga tubana tugenderanira nta kibazo ururimi rumwe duhurijwe n'imico myinshi itandukanye umuco w'abanyarwanda n'abarundi ni umwe rero babishyire mu bikorwa ubuzima bwongere bukomeze cyane cyane ku bantu twe duturira uyu mupaka buriya abantu bari mu gihugu hagati bo ntabyo babona nta n'icyo bibabwiye nta n'ibyo bazi ariko twe dutuye ahangaha turabireba rwose nitwe byagizeho ingaruka tugira gutya tukabyumva bakavuga ko bagiye gufungura tukabirindira tukabibura ariko hagati y'aho ngaho turabona ko ubuzima bwacu bwahagaze ku ruhande rwanje n'abandi bose abagenzi twari dukorana mpamvu twahombye umuntu yari ashora ibintu ngashora nk'utuntu mu bugarama umuntu akaronka amanyarwanda agasoma ibindi akabizana n'i burundi ariko kubera ubu imipaka yugaye twarahombye rwose umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe usize indi nkuru nziza kandi ikomeye hagati y'imibanire y'u rwanda n'ubufaransa ni nyuma y'igihe kitari gito ibihugu byombi bitabanye neza byose bishingira ku mateka ya jenoside yabaye mu rwanda mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane u rwanda rwakunze gushinja ubufaransa kugira uruhare muri jenoside ubufaransa nabwo bugashinja bamwe mu bategetsi b'u rwanda ko bagize uruhare mu ihanurwa ry'indege yari itwaye uwari perezida w'u rwanda juvenal habyarimana na mugenzi we sipuriyani ntaryamira wo mu burundi nabo bari kumwe mu ndege iyo ndege bamwe bagakomeza kuyifata nk'imbarutso ya jenoside muri bibiri na makumyabiri na rimwe byabaye ikinyuranye kuko bwana emmanuel macron w'ubufaransa yagiriye uruzinduko rw'akazi i kigali kwifatanya n'abanyarwanda kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na karindwi jenoside yakorewe abatutsi mu ijambo rya bwana macron yumvikanishije uguca bugufi imbere y'inzirakarengane za jenoside yemera ko igihugu cye cyarangaye mu gihe cya jenoside kuri perezida w'u rwanda paul kagame agasanga ibintu birushaho kujya mu buryo navuga ko aho tugeze ari intambwe ndende ishobora guterwa nanone ikibazo uko gikomeye nk'icyacu ntabwo ugera aho ukibonera igisubizo ku buryo biba ijana ku ijana ko buri wese akibona nk'undi ariko ibyo ntibibuza abantu gutera imbere tera imbere rero cyane cyane dushingiye ku kuri kandi ngira ngo ukuri niko kwasohotse mu byaganiriwe cyangwa mu byagiye bivugwa no mu byagezweho ukuza kwa perezida w'ubufaransa mu rwanda ndetse n'amagambo yavugiye ku rwibutso rwa jenoside rwa kigali ruri ku gisozi byanashimishije abatari bake barimo n'abarokotse jenoside madamu asumuta mugira neza ni umwanditsi w'ibitabo wanabaye igihe kirekire mu gihugu cy'ubufaransa nashimye ko yabanje gusura memorial yafata ijambo akarifata ahereye ku mugani w'ikinyarwanda nk'ijoro ribarwa riracyo icyakora mwongeye shima ko yavuze uburemere n'ubukana bwa jenoside ageza kuvuga ibintu byinshi yewe navuga kimwe n'abandi bambanjirije ari abakuru ari n'abato ko ijambo yavuze riba rifite agaciro gasumba idukuza ngo amanike amaboko avuge ngo gushaka imbabazi wenda za nyirabureshwa kugeza ubu ubufaransa butagiraga ambasade mu rwanda bwongeye kuyifungura tugarutse mu karere u rwanda ruherereyemo hagati yarwo n'igihugu gituranyi cya repubulika ya demokarasi ya kongo ibintu byarushijeho kuba byiza ku butegetsi bwa bwana felix antoine cisekedi cirombo utegeka kongo ahagaragaye ingendo ku bategetsi b'ibihugu byombi kandi bagashyira imikono ku masezerano y'ubufatanye mu nzego zitandukanye byabaye cyo kimwe no ku gihugu gituranyi cya tanzaniya ku butegetsi bwa madamu samiya suluhu wasimbuye nyakwigendera joseph pombe magufuli imibano y'u rwanda n'amahanga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe yanarushijeho kwaguka irenga akarere ruherereyemo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo humvikanye igikorwa cyo kohereza ingabo mu butumwa bwo kubungabunga amahoro mu bihugu bya repubulika ya santarafurika ndetse no muri mozambique ku bireba mozambique umubare uheruka gutangazwa ni abasirikare n'abapolisi bagera mu bihumbi bibiri bari boherejwe mu ntara ya cabo delgado yari yibasiwe n'abarwanyi ni ingingo itaravuzweho rumwe cyane n'ibihugu bigize umuryango wa sadeki uhuriweho n'ibihugu byo mu majyepfo ya afurika mu kiganiro perezida yahaye umunyamakuru steve clemons ukorera the hills yo muri amerika yasobanuye impamvu yo kohereza ababungabunga amahoro muri mozambique
leta y'u rwanda ifatanije n'iya mozambique nitwe twembi twishatseho ubushobozi bwo kohereza ingabo no gutera inkunga ibikorwa byazo nta mfashanyo na ntoya twakiriye ivuye hanze iki bivuze ni uko mu gihe ibihugu bibiri byiyemeje guhangana n'ikibazo muri afurika ibyo bikoreka vuba bigatanga umusaruro uruseho nk'uko tumaze kubibona mu gihe mu buryo busanzwe bukoreshwa nk'urugero iyo tuza gutegereza ko hakorwa imyiteguro mbese bigakorwa nk'uko bisanzwe bigenda ubu twashoboraga kuba tugitegereje tutazi neza n'igihe tuzatangirira
bibiri na makumyabiri na rimwe nawo ni umwaka usize icyafatwa nk'imanga yuzuye ingorane hagati y'imibano y'u rwanda n'igihugu gituranyi cya uganda bishingiye ku mateka ibihugu byombi byakunze gusangira akabisi n'agahiye gusa mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe n'indi myaka yabanje hakunze kuzamuka icyo bamwe bafata nko kwitana ba mwana ku bategetsi b'ibihugu byombi perezida paul kagame w'u rwanda akunze kumvikana avuga ko ku ruhande rw'u rwanda nta kibazo abona ikibazo cyashakirwa ku muturanyi wo mu majyaruguru y'u rwanda aha bwana kagame yari mu nama rusange y'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi mu rwanda kugira ngo abandi bose tumeranye neza usibye wenda nk'umuturanyi umwe gusa abaturanyi b'amajyaruguru badufiteho ikibazo n'ubu nge nabayeyo nabanye nabo nakoranye nabo nagira ntabwo umbajije neza ngo nkubwire imizi yacyo ntabwo mbisobanukiwe bihagije ariko icyo narangirizaho cy'ibyo ngibyo yewe nzasakara inzu yanjye kugira ngo ntanyagirwa nzashyiraho imiryango idadiye utanyinjirana ugatwara ibyanyu uwanyinjiranye kandi nzagusohokana perezida yoweri kaguta museveni utegeka uganda nawe udakunze kuvuga byinshi ku rusobe rw'ibibazo by'imibanire y'u rwanda n'igihugu cya uganda ibisubizo agitangaho byumvikanisha ko nawe asanga umuti utari kuri uganda iki ni igisubizo yatanze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ubwo umunyamakuru yari amubajije ku kibazo cy'imibanire n'u rwanda yari mu kiganiro na televiziyo mpuzamahanga y'abafaransa france 24
wajya kubaza uwafunze imipaka sinjye wafunze imipaka twagiranye ibiganiro duhujwe na ngora mu myaka mike ishize
ntacyo byatanze sindabona imipaka ifungurwa ibyo sinshaka kubyinjiramo kubera ko bwana kagame atari hano nturi n'urukiko ku buryo najya kugusobanurira aho mpagaze ku bireba bwana kagame
ubwo yari yatashye ubukwe bw'umukobwa wa nyakwigendera fred gisa rwigema perezida kagame mu ijambo yahavugiye yumvikanye atunga agatoki mu buryo buziguye abaturanyi ko bashaka kwivanga mu mitegekere y'u rwanda nta muturanyi yavuze mu buryo bweruye ariko abakurikiranye ijambo rye bakarihuza n'amateka ntibabuze guhita bumva uganda perezida kagame akibaza uburyo umuhungu wa rwigema ariwe eric gisa rwigema junior atatashye ubukwe bwa mushiki we teta gisa rwigema nyamara aza muri afurika akagarukira mu baturanyi aho gukomeza ngo agere mu gihugu se yameneye amaraso perezida kagame yatanze ubutumwa bugenewe umuhungu wa fred gisa rwigema teta ndagutuma ndi butume jeannette ndetse ndi butume na nyogokuru hano ntabwo nabonye umuhungu wa fred ntabwo yashoboye wagisa ntabwo ngira ngo yashoboye gutaha ubu bukwe mumubwirire ko yari akwiye kuba ari hano akwiye kuba ari mu gihugu igihugu se n'abandi twese twaharaniye twaba twarakibonye sindi bubitindemo cyane ariko mumumpera ubutumwa sinshaka ko umuhungu wa fred yaba hanze cyangwa yaba impunzi yashaka impapuro zo hanze kugira mu mvugo yuje amarenga perezida kagame yumvikanisha ko abategeka uganda baba bashaka kugena imitegekere y'u rwanda akabakurira inzira ku murima nibo rero bagenda bagashuka abantu bagashuka abana bagashuka abantu bakuru bakabasezeranya ibyo bazabagira ndetse bakarenga bakabasezeranya ibyo bazabagira hano mu rwanda ntibishoboka ntabwo byakunda nta wundi utari umunyarwanda wagena icyo u rwanda rwaba ntibishoboka imibano hagati ya kigali na kampala yatangiye kuzamba cyane mu buryo bweruye kuva mu ntangiriro za bibiri na makumyabiri ari nawo mwaka u rwanda rwafungiyeho imipaka iruhuza n'igihugu cya uganda u rwanda rushinja uganda kurutambamira mu bikorwa by'iterambere no gucumbikira abashaka guhungabanya umutekano warwo runayishinja guhohotera bamwe mu baturage barwo uganda nayo ishinja u rwanda mu bihe bitandukanye ko rwashatse kuvogera ubusugire bwayo hagiye hashyirwaho abahuza muri iki kibazo ariko ikigaragara bishoboka ko haba hakiri inzira ndende kugira ngo kibashe kuba cyafata umurongo uhamye uhuriweho n'ubutegetsi bw'ibihugu byombi muracyateze amatwi radiyo ijwi rya amerika mbibutse ko turi gusubiza amaso inyuma twibukiranya ku ngingo nkuru nkuru zaranze umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mu rwego rwa politiki n'ububanyi n'amahanga mu rwanda kuri mikoro i kigali mu rwanda muracyumva eh bagira ubusa inshuti bakunzi bacu twabanje kwibanda cyane kuri politiki y'u rwanda ndetse n'ububanyi n'amahanga bwarwo reka noneho tujye ku rwanda nyirizina twinjiye muri politiki y'imbere mu gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe hateranye inama ihuza abagize umuryango wa unity club uyuhuriweho n'abategetsi bakuru nabo bashakanye bari muri guverinoma ndetse n'abigeze kuba muri guverinoma muri iyo nama bamuritse ubushakashatsi ku bibazo bikibangamiye imiyoborere ibyo birimo n'ingengabitekerezo ya jenoside bwana pierre damiye habumuremyi wafashe ijambo muri unity club nyuma y'igihe gito cyane asohotse mu gihome yasabye ko no mu magereza ubutegetsi bwahashyira ingufu bwana habumuremyi wigeze kubaho minisitiri w'intebe w'u rwanda yagejeje ku bari bitabiriye unity club uko yasanze ibintu byifashe muri gereza ya mageragere yarafungiwemo njye aho nari ntuye umubyeyi umwe yarahagurutse aravuga ngo nta na rimwe umwana we ashobora gushaka mu bahutu ariko kuko namwumvise namutanze raporo iyo nerema ya kabiri igaragaza ngo harimo ikibazo icya gatatu narimo niyuhagira haba umwana wamfashaga kunjyanira amazi kwiyuhagira numva umwana aravuga ngo ngo reka sha ngo ngo baratubeshyera ngo ngo twacitse ku icumu ngo farg iradufasha ngo reka amashuri yacu twamara kuyarangiza ngo bakatuzana muri gereza kuyarangiza muri gereza iyo ni ingengabitekerezo ibyo birahari iyo ni kategori ya gatatu mvuye muri dushe nabajije umwana umfasha ndavuga ibintu numvise nawe wabyumvise ati nabyumvise ndetse yari umwana w'umusirikare kategori ya kane ubu iri muri gereza ni abarokoze jenoside noneho utakekaga ko babatekerezaho ingengabitekerezo ya jenoside abacitse ku icumu mumaze iminsi mwubumva akagenda akavuga neza nk'iby'interahamwe zivuga ugasanga arapfobye nawe jenoside yakorewe abatutsi nyakubahwa fasirite ibyo ushaka kuvuga ni ikihe icyo nshaka kuvuga u rwanda ni igihugu kimwe ariko imbaraga turimo dushyira hano hanze twari turi kuzishyira no mu magereza kugira ngo abantu bagendere ku mujyi umwe muri iyo nama yahuzaga abahoze muri guverinoma n'abayirimo ndetse n'abagore babo umukuru w'u rwanda yanasabye abategetsi ko batagombye kwitwara uko bidakwiye kwiyoroshya kwiyoroshya bitera imbaraga ntabwo ntabwo bikugira ntabwo bigutesha agaciro nta nta uwo bitabonekaho niwe witekereza gusa ntabwo atekereza abandi nicyo bivuze
muri politiki y'imbere mu gihugu kandi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ubwo yari kumwe n'abavuga rikijyana mu karere ka musanze mu majyaruguru y'u rwanda perezida w'u rwanda paul kagame yahishuye ko abarwanya ubutegetsi nta mwanya bafite mu gihugu yongeye kuburira abo yita ko baba mu bihugu bituranyi by'u rwanda bashaka kwegura intwaro ngo bakureho ubutegetsi aba bandi urabazi ababa mu bihugu by'abaturanyi bafashe imbunda ngo barashaka kurwanya kurwana ngo ngo bakureho ubutegetsi ngo bo bazane ubwabo ubu abo ngabo hasigaye imbarwa abandi bose babigerageje dufite fagitori fagitori izine izine bajyamo ikabashyiraho bagomba kujya
aho mu karere ka musanze kandi mu muhango wo gusoza amasomo mu by'umutekano perezida w'u rwanda paul kagame yashimye abafatanyabikorwa b'u rwanda gusa mu buryo buziguye akanenga bavuga ko bafatanya n'u rwanda mu byo gucunga umutekano bagasubira inyuma bagafasha uburwanyi ubutegetsi abereye ku isonga ndabivugira ko byamaze guhinduka nk'akamenyero kandi ntibisaba kubisobanura kenshi birasa naho bikomeza mu bafatanyabikorwa bacu rero ndabwira abafatanyabikorwa bacu nti mwifasha ku ruhande rumwe mu guhangana n'ibibazo by'umutekano mwubaka ubushobozi munatanga umusanzu ku iterambere nk'uko turi kubivuga ngo mwongere mucumbikire abahungabanya umutekano kuko baza bagasenya ibyo twubatse hamwe to develop that will come and reverse what we have been building together.
muri politiki y'imbere mu gihugu kandi turibukiranya ko umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe usize mu rwanda inzego z'ibanze kuva ku rw'isibo kugera ku rw'akarere zibonye abayobozi benshi ni bashya abandi ni abasanzwe mu muhango wo gusoza umwiherero w'abagize njyanama z'uturere n'umujyi wa kigali wabereye igishari mu karere ka rwamagana mu burasirazuba bw'u rwanda umukuru w'u rwanda paul kagame yasabye abahawe izo nshingano kugabanya inama avuga ko zidafitiye rubanda akamaro nibyo bigomba gucibwa buryo byanze bikunze naho inama inama gusa yaba inama yo kwicara abantu bakaganira u- ubusa cyangwa wenda baranicara bakareba televisheni bakareba umupira bakareba cnn baka- iyi kitwa ko ari inama mfandanya ngo inama nizo gukemura ibibazo no guteza imbere abaturage ariko ntabwo zigomba kuba inama zo kwima uburenganzira abaturage no gukemura ibibazo byabo turabizeza ko bigomba gukosorwa ibyo nabyo bigomba gukosoka byanze bikunze bamwe mu bari bateraniye muri uwo mwiherero bemeye amakosa ndetse banasezeranya umukuru w'igihugu ko bagomba kuyakosora turumva bwana richard gasana wongeye gutorerwa gutegeka akarere ka gatsibo mu ntara y'iburasirazuba bw'u rwanda iyi minsi tumaze ahangaha hari imico imwe rwose twasize muri manda y'ubushize irimo ibyo mwakomojeho inama nyinshi kujya mu biro kuruta uko tujya mu baturage twameshe kamwe twabisiza muri manda eh, y'ubushize nyakubahwa perezida wa repubulika turabaha komitimenti y'uko muri ino manda mugiye kubona impinduka ku bibazo byinshi ibyo mwakomojeho ndetse n'ibindi tugana ku musozo w'iki kiganiro ntari nabateguriye aho twibukiranyaga ku ngingo nkuru nkuru zaranze politiki n'ububanyi n'amahanga mu rwanda mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe turibukiranya ko uyu mwaka bamwe mu bategetsi bakuru bahinduriwe imirimo abandi bahabwa imirimo mishya ndetse n'abandi barayitakaza ku isonga hagiyeho minisiteri nshya y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yahawe bwana jean damascene bizimana uyu mugabo yahoze ategeka komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg ubu iyo komisiyo yavuyeho ndetse na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge nayo ntikiriho mu ijambo yagejeje ku bari bateraniye mu mwiherero w'abagize inzego z'ibanze z'uturere n'umujyi wa kigali ku mateka ya jenoside minisitiri bizimana yagaragaje ko hakiri abahakana inyito iriho ya jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane maze iminsi nakira aba- abambasadazi ba- b'abanyamahanga nabo nyine baba bafite amatsiko ariko bafite na ajenda yabo n'uyu munsi mu gitondo nahoranye na ambasaderi w'ubudage icyumweru gishize nakira ubuhorandi n'abandi n'izo nge- ingero ebyiri mbahaye ibibazo bibiri ba- ba- bose bagarukaho baravuga ngo iyo muvuze jenoside yakorewe abatutsi ngo ubwo ntabwo ahubwo muba mugaruye mwebwe nka leta impamvu yo gusenya ubwo bumwe muvuga ko muriho mwubaka ntimuba mugaruye ya moko ya bushenyi kuki muvuga iyo nyito ya jenoside yakorewe abatutsi ngira ngo igisubizo mwana mwakibonera ariko icya kabiri bakongeraho bati iyo muvuga ngo ingengabitekerezo ya jenoside mukayishyira mu itegeko ati ntabwo ari uburyo mukoresha kugira ngo utavuga rumwe na leta utemeranya na- na fpr inkotanyi mumucecekeshe bakanavuga bati twebwe nuko tubyemera birabereka ikibazo birabereka n'inshingano dufite kandi bakanakubwira bati koko turayemera ko jenoside yakorewe abatutsi ku rwego mpuzamahanga yaremewe yarabaye nibyo atari ko izo nyito muzana eh, na ideoloji yo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda biratandukanye ntabwo bifasha icyo bashaka kutubwira ni iki icyo bashaka kutubwira ngo nimwibagirwa amateka mwanyuzemo mukurikize disikuru tubabwira ariko amateka nimuyareke kandi ayo mateka barashaka ko tutayavuga kubera ko abazanamo nabo uruhare rwabo rurimo mu bandi babonye imirimo mishya twavuga nka bwana emmanuel ugira shebuja wabaye minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta yasimbuye kuri uyu mwanya bwana johnston businge wagizwe ambasaderi w'u rwanda mu bwongereza gusa ibya bwana johnson businge byo ntibirasobanuka kuko mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe humvikanye abagize inteko ishinga amategeko y'ubwongereza bamusabira ko atahagararira igihugu cye kubera ikibazo cy'umunyapolitiki paul rusesabagina cyakomeje kuba ndanze bwana jean marie vianney gatabazi we yabaye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu avuye ku mwanya wa guverineri w'intara y'amajyaruguru yasimbuye porofeseri anastase shyaka wahawe guhagararira u rwanda muri polonye hari kandi bwana Alfred Gasana wabaye minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu yari avuye mu kazi k'iperereza ry'imbere mu gihugu yasimbuye ku mwanya generali patrick nyamvumba mu gihe we bibiri na makumyabiri na rimwe isize nta mwanya mushya afite uzwi nshuti bakunzi ba radiyo yacu kandi radiyo yanyu ijwi rya amerika aha niho nsoreje ikiganiro nari nabateguriye twagerageje gusubiza amaso inyuma twibukiranya ku ngingo nkuru nkuru zaranze politiki n'ububanyi n'amahanga mu rwanda mbashimiye ko mwakomeje kubana natwe muri gahunda zacu kandi mbasaba ko mwakomeza kubana natwe mbifurije ishya n'ihirwe mu mwaka mushya wa bibiri na makumyabiri na rimwe kuri mikoro mwumvaga eh bagira ubusa naho butaha turabashimiye bagenzi bacu Eric Bagirubusa na Eloge Wirikaneza n'abatumire mwumvise mu kiganiro cy'uyu munsi mbashimira mwese kandi mwe mwitabire gahunda zacu mu mwaka wa bibiri na makumyabiri n'umwe ubwo twitegura umwaka mushya mwese nongeye kubatumira kujya mwitabira ibiganiro byacu mubigiramo uruhare cyane ko n'ibiganiro byanyu hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi umwaka mushya muhire agira amahoro maze ukishyira ukizana mbese muvandimwe urumva umuziki uyu mwaka mushyashya